murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burengerazuba bw'u rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni mujye no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu yutube na facebook voa radiyo yacu naho mukurikira iki kiganiro cyanyu uko kirimo gihita ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika hashize imyaka mirongo itandatu n'icyenda urukingo cyangwa se urucansho rwa mbere rw'ubukangwe ubukangwe ni imbasa mu kinyarwanda rubonetse ariko kugeza n'ubu iyi ndwara iracyahangayikishije isi nubwo henshi yagiye icika ariko ikagira gutya ikongera ikagaruka nko mu burundi hateye icyorezo mu mwaka ushize bituma leta yihutira gukingira abana bose bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka irindwi y'amavuko hari mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ariko se kuki iyi ndwara y'imbasa cyangwa se ubukangwe ikiboneka ikibonekeza hamwe na hamwe ku isi muri iki gihe tugezemo turabiganiraho na muganga com ko nakuze yanonosoye ibyerekeye indwara z'ibyorezo ari mu bubirigi muganga kome muraho murakomeye
uraho neza kamirindi ndaramukije n'abatumirwa bawe ikaze rwose kuri iki kiganiro kandi ngushimira cyane by'umwihariko kubera uyu mwanya wigomwe kugira ngo nyine uganire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika nuko nuko rwose none se iyi ubukangwe cyangwa se imbasa mu kinyarwanda ni indwara ki mu magambo magufi mu magambo yihuse
Eh, tu- tugiye kuraba mu ko tubyumva mu mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, imbasa cyangwa se ubukangwe ni ni indwara iterwa n'umugero wa virusi Eh, virusi nayo murazi ko itagira umuti ariko iyi iya- iyi- y'imbasa cyangwa se ubukangwe irafite uru- urukingo Eh, ariko nta nta muti wihariye uraboneka Eh, nke- nk'izindi virusi nyinshi tubona zibasira abantu Eh, hanyuma ni indwara rero i- i- ifata eh, ku ba- ku bantu benshi cyane cyane yi- yi- yizizira ku bana b'imyaka itanu niba ikunze gufata cyane igafata ikabafatira cyane cyane ku mwanda muto mu- mu- ku mu- ku isuku rike Eh, ni ukuvuga ni na- ni umusarani cyangwa se amazirantoke mu kirundi ajya kujya mu kanwa eh, k'umuntu biciye mu mazi cyangwa biciye ku ntoki bajya banabikora ku munwa bakarya batakarabye eh, cyangwa se akajya kwa- ku kazu ka sugumwe ntabona amazi yo gukaraba cyangwa se ugasanga eh, ya ni ukuvuga ya- ya- yitumyeho bajya abana ntibabahanagure neza ngo baba- baboze neza n'amazi cyangwa se bajya abagore eh, mubona bagenda ku- kufura eh, ibyahi by'abana baga- mu migezi hanyuma iyo migera ikayibera mu mazi ikunze kuhaba nyuma ikazojya mu- eh, iyo abantu bagiye kuvoma ku- ku kunywa amazi bagaheza bakayandura ni indwara irwara abantu gusa kandi bakayihanahana hagati yabo Eh, ni ukuvuga rero eh, umuntu agiye kubiraba abantu mi- ba- ba- yabafashe abana nibo benshi cyane bashika mirongo icyenda ku ijana ariko n'abakuze bugira bafata bivana eh, ni- ni- n'ingene uburema mu ngingo bwabo bwi- buriko bu- buyirwanya ariko kenshi bagira uburwayi bworoheje budashika eh, ku byo twita komplikasiyo ni ukuvuga eh, ingaruka Eh, ni ukuvuga rero eh, ingene um- umuntu afatwa usanga yayanduye atanga kugira ubushyuhe bworoheje akameneka umutwe akaruka ashaka- cyangwa akagira eh, imbisu agahitwa Eh, eh, hanyuma mu nyuma mbere eh, agahava ajya kugira eh, eh, ibyo nokwita eh, gucika imitsi eh, umuntu akabona ko imitsi itagikora eh, kuko iyo ndwara iba yamaze gushika mu ruti rw'umugongo hariya mu musokoro ujyana ku bwonko Eh.
ugatangira rero gufata ijya mitsi eh, imitsi ni ukuvuga ibyo twita motiricite ni ukuvuga ni ni ingene umuntu azamura cyangwa akoresha igice cy'umubiri cyiwe ntaba akibikomanda ntaba akibishoboye Eh, ni ukuvuga ukuguru kuri aho agomba kuguteruza ukuboko ntabwo kuvaho kuri kwaba ukuboko ni nk'uko Eh, kenshi rero bigaca bituma abo bantu bagira ubumuga buhoraho kandi butazosubira akazoca buguma ari ikimuga eh, ubuzima bwiwe bwose nicyo gituma iyo ndwara ari indwara mbi cyane Ishobora abana nabo baritaba imana Aha, baritaba imana nicyo kuko- narengeye kubaza.
eh abari nabo baritaba imana kubera umu- iyo iyo- hariho eh, uyu mutsi munini utuma abantu duhema ubu bita diafragme uri hagati yo mu nda no mu- no mu gituza iyo uwo mutsi wafashwe ni ukuvuga uwo muntu ashabura ubu- ingene ahema kuko niwo utuma ibihaha bihema eh, bi- bikwega impwemu eh, uwo muntu nawe eh, eh, nta kundi ugende ahita yitaba imana rero aba- ibice mirongo irindwi kuri mirongo irindwi na bitanu ku ijana by'abandura eh, ntibarwara bose ngo bajye kugira ubukangwe cyangwa ngo bajye kwa muganga bagira ibi- ibi- ibimenyetso byoroheje ariko bakaguma batanga iyo ndwara iyo ndwara bakaguma bayitanga haba mu mu kujya kwituma mu misarani haba muri abana mu bya- byahi byabo eh, haba mu ntoke bajya bajya barakorana ko bagakora ku minwa eh, gutyo gutyo ni nacyo wabajije iki kibazo nicyo gituma hariyo eh, mirongo- imyaka mirongo- irenga mirongo itandatu n'icyenda urukingo rwarabonetse ariko iyo ndwara ikaba ikihari ni kubera abo bantu eh, abo ba- bamwe ba- bagwara bikagaragara Yewe.
bakamugara burundu abandi nabo benshi ugasanga barayigendana bagenda barayitangatanga bayihanahana Eh.
ariko batayirwara bigaragara nuko Aha.
bimeze ariko rero ibihugu byinshi bivuga yuko yacitse ni ukuvuga mbese ntabwo ari ugucika gutyo kuko iyo umuntu yarwaye imbasa arakomeza nyine bi- ibimenyetso bika- bikagaragara usibye ko adakomeza kuyanduza ariko bavuga yuko ibihugu byinshi ubu ngubu bitakibona abantu bandura iyo virusi y- y- y- y'ubukangwe ya mu gifaransa ni poliomelite mbese ariko bikanga bikagaruka nyine nko mu burundi nk'uko twavuze repubulika ya demokarasi ya kongo umwaka ushize byarabaye kuki kuki biterwa n'iki ibihugu biri bigira gutya bikirara bigasinzira bikibagirwa ko iyo virusi ikiriho
Eh, bi- ne- ibyo bitumwa n'ibintu bikuru bikuru bitatu ubwa mbere eh, ni uko eh, iyo virusi nk'uko nabikubwiye hariho abantu ba- baba bayigendana mbwa bitagaragara hanyuma hakaba rero bwa kabiri no no guteshuka ni ukuvuga gu- kudebukirwa mu kirundi eh, gu- gu- gutanga inkingo arizo nshandago mu kirundi ni ukuvuga eh, inkingo nizo ba- ntibakingira abana benshi bashika ijana ku ijana Bo- ugasanga hariho eh, nk'aho ba- bataca- badacandaga abana batabaha inkingo cyangwa ugasanga mm, babaha ingingo- inkingo ku rugero ruto hakaba hariho abasigara bajya basigara uko imyaka igenda yiyongera baba benshi niba waca- wa- wa- wa- watanze urukingo kuri mirongo icyenda ku ijana hariho cumi baguma basigara ku mwaka ku mwaka abo rero baheze nk'imyaka nk'itatu n'itanu baba ari benshi kugira ngo eh, batange icyorezo gito cyoroheje kidakwira nk'uko twabibonye mu myaka eh, mu kinyejana cya mak- cya makumyabiri ni ukuvuga muri eh, mu- muri iki kinyejana cyaheze ariko tukabona yuko eh, nka bijya twabonye i burundi ejo bundi mu mwaka uheze eh, abantu cumi na batandatu babonetse muri eh, district sanitaire yo muri sare no hano muri bujumbura Eh, ariko turabibona n'ahandi nko mu bihugu bya afganisitani bya pakisitani nibyo byagumye bizana uh, i- i- ibi- aba- abantu barwaye kuva bitirige- bitarigera bica burundu eh, n'igihe na gitonyi uburundi bwari bwaciye burundu eh, icyo cyero- cyorezo ariko burya mm, ne- iyo udebukiwe kwa eh, gu- gukingira abana uba uzi neza yuko eh, kizobyuka kikaza hanyuma ikindi nacyo ni uko hari ibihugu usanga bi- muba- biba bi- bi- bituranye nk'ubu hari imigenderanire myinshi cyane Eh.
iva eh, iva mu bihugu ijya mu bindi eh, ivyo rero bituma eh, n'ivyo bihugu bivuga ngo baraciye eh, ubwo bukangwa ariyo imbasa nabyo biheza bi- bi- bi- bironka eh, i- ni ukuvuga ubwo burwayi mu gihe gito kuko abantu baguma bagenda kandi batarwaye iyo bageze aho aho bagiye bakituma bakagenda ku misarani bakaha- bagahanahana bakayitanga nkuko nabivuze ica mu kanwa ivuye mu mwanda eh, mukuru Eh,
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na muganga ko nakuze com ni umuhanga mu byerekeye indwara z'ibyorezo ari mu bubirigi turaganiraho ku ndwara y'ubukangwe cyangwa se imbasa mu kinyarwanda hagati aho ngaho u rwanda ruvuga yuko imbasa yacitse mu gihugu nyine cy'u rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu mbese iyo yacitse ni ukuvuga ngo umuntu wa nyuma babonye wanduye ni muri icyo gihe bavuga ngo yaracitse kubera ko nk'uko muganga bivuze hari abantu baba barwaye ariko batabizi muganga rero hari abantu batangiye ku- gushaka ko mwiganirira abanywanyi b'ijwi ry'amerika nagira ngo rwose mbakuzanire uwa mbere ni imana niyo nkuru abraham hari na bienvenu banange banange uba utegereje gatoya tubanzirize kuri imana niyo nkuru imana niyo nkuru
ndumva se uraho urakomeye Imana- Ure.
yego uherereye hehe
ubu mperereye ndi- mperereye muri gambiya
zambia
yego niyo nibereye yego ariko uri umurundi
yewe ndi umurundi ndi umurundi wo ku ititso ye nuko gusha ku ngingo
yego je nari ndaguma mbaze muganga none ko bavuga ngo iyo ndwara y'ubukangwe ifata ku bana bahera ku mwaka umwe no ku myaka itanu none bokwanduzanya gute kandi abo bana kandi bakavuga ati birashobora gucanwa no mu kanwa canke mu mazirantoki none bokwanduzana gute kandi abana badakunda kugendagenda cane badafata ingendo ikindi naco yoyo iyo ndwara yamuka kuki nyina y'akahe gakoko gatera iyo virusi toshobora kumenya nk'uko murabona nka korona virusi yarateye iyi- iyi virusi iva kuri iki n'iki n'iki ko mbona iyo ndwara yo ari iya kera vuba ni iya kera ibyatsi twebwe ko tugira duta- tugira n'amatsiko tubona yuko iyo ndwara iba yaratewe izo virusi zo zirashobora kuva nko ku mizi y'abazungu kugira ngo barondere ukuntu bashobora guhonya abantu rero ntabwo amasaha y'umuganga bwinsiguriye ko neza eh, kugira ngo nazisobanukirwe ye urakoze imana niyo nkuru Eh, urakoze cyane imana niyo nkuru abrahamu Eh, Yego.
ibibazo byawe birumvikana cyane ni ukuvuga abana nk'uko twabivuze eh, bwa mbere nagomba nkusoreho gato eh, ni kuva ku mwana mm, ah, umwana muto ni ukuvuga n'uw'ukwezi n'u- n'uw'amezi abiri ashobora kurwara n'uw'amezi atatu n'ubwo ah, aba akiri ku- ku bwirinzi buva mu mashereka ya- cyangwa mu maberebere ya nyina ariko eh, ni nayo mpamvu no ku- no kubacandaga cyangwa kubakingira eh, de- tubihera mu me- ku kwezi n'igice mu mezi abiri Eh, bigakomeza gushika ku myaka itandatu Eh, bagenda bacandagwa ba- bahabwa ingingo mu mezi ab- abiri ane gutyo gutyo gutyo ngira muramaze kubibona aho muri ngaho kuba baguma bahamagara kugira ngo mu- eh, mu- mujyane abana banyu hanyuma eh, ni ukuvuga abo bana bavuga uti ntibagendagenda mugabo barituma urazi yuko bara- barituma hanyuma amazirantoki yayo- yabo barayatwara mu mu misarani cyangwa se bakayashyira mu byahi bakajya kumesa ariko iyo iyo migera yo yo yigumiramwo hanyuma bagi- abantu bagiye gu wa wundi yamesura adakarabye neza araheza nawe akayandura akazayanduza abandi kuko sa- nk'uko nabivuze si abana gusa eh, bakiri bato turamaze kubona n'abafite imyaka cumi n'itanu n'abafite mirongo ibiri n'abarenza ariko ni bake cyane bayirwara kuko abakuze barayi- bara- bara- baba bafise ubwirinzi eh, buhagije bw'uko iyo ndwara itabafata ariko kuyitanga barashobora kuyitanga ni nayo mpamvu ubona nk'ubu eh, kamirinda avuze ati mu rwanda barayiciye n'ubundi bari barayiciye arenze imyaka n'imyaka ariko yaragarutse ejo bundi Ni kubera iki kubera bimwe nampeje kuvuga hariho abayigendana batagira ibimenyetso hanyuma bivanye n'isuku rike bivanye no ku- no gucandaga um, arizo gukingira abana bakivuka n'aba- n'aba- bidakwije ijana ku ijana ni ukuvuga iyi- hazoba hasigara abantu baguma bayikwiragiza hanyuma ntihazobura ahantu baba benshi ntihaheze nk'imyaka eh, ne- baga- ugasanga rero ca kiza kiribyo kirabyuye umutwe ariyo mpamvu baguma bagomba gukingira abana n'ubwo bavuga ko icyo cyorezo kiba cyarahavuye hanyuma ubwo- hari ikibazo ubajije eh, iyo ituruka iyo virusi iyo virusi ituruka ku bantu bonyine ihanahanwa hagati y'abantu hanyuma bigaca mu mazi mu mazi ni ukuvuga mu mazirantoki agiye mu mazi ama- burya ara- ama- ara- arabika iyo migera ibyo akoresha cyangwa umwana akayakoresha uwo ari we wese akayandura ugasanga rero yibera iyo migera yibera mu mihogo cyangwa se bikaba mu nda mu ni ukuvuga eh, mu mushishito mu kirundi cyangwa se mu gifu eh, mu- mu kinyarwanda cyangwa mu mara arya yo he- yo- yo eh, matoya urumva naho uwo bakunze kuyi- kuyisanga iyo migera iyo tugiye kurondera iyo iyo migera muri abo bana du- dufata ibipimo niho tuye- tuheza tukabirondera ni- cya- haba mu mazi eh, haba no mu bice byo kuvuga by'umubiri mbese hari akantu uvuze bwa kabiri ko ni abantu bayihandahana gusa ni ukuvuga iyo virusi ntabwo ishobora gut- ntabwo inyamaswa ziyirwara oya oya Eh.
nta oya gushika ubu ntiturabibona Eh, byarageragejwe birageragezwa kugira ngo barabe eh, ariko ntibiraboneka ntibiraboneka ko inyamaswa ziyirwara radiyo ijwi ry'amerika nk'uko nari mbabwiye mu kanya nyine bienvenue banange nawe arategereje banange Bana- Ntewe, uraho urakomeye
uraho uraho uraho uraho neza ye bwira umutumirwa aho uherereye se
yesi reka mbanze mbashimire munyuma mwaduhaye kugira ngo natwe tukire igitekerezo cyangwa se inyunganizi twatanga ngewe nitwa byemveni ndi ikirindi karongi mu murenge wa murambi akagari ko ni akankoto mu masaba hagati aho nguciye mu ijambo Mbashimira yuko- niko mbashimira- fm murayumva neza Ah, fm turi kuyumva neza cyane ubu nicaye ku rubaraza nuko nuko rwose eh.
karongi rwose karongi rwose barabikemuye kandi turabashimira niyo mpamvu natwe tuba twafashe uno mwanya kuko mutanga ibiganiro byiza kandi binogeye amatwi ku buryo umuntu akuramo ubumenyi ye reka twibutse Ah, abaduteze mu- amatwi ko karongera fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu komeza
Eh, mu by'ukuri Ah.
ah, iyi ndwara yo y'ibasa yo rwose yo u- u- ubona ari ikibazo ariko mu rwanda ho ntabwo ihari cyane Ah, ariko si ikibazo nabaza muganga niba iyi ndwara y'imbasa ari iya kera buri muntu wese ayizi ni icyo umuntu n'iki bakora kugira ngo haboneke urukingo kuko rwizewe ku buryo umuntu ku buryo babishishikariza abaturage bakaziha abana kugira ngo batazarwara iyo ndwara y'imbasa ko tubona n'ubundi iyo ufashwe iyo umwana afashwe n'indwara y'imbasa ashobora kugira n'ingaruka zikomeye kuko yavurirwamo urupfu cyangwa se nanone niba inkingo zihari bakagombye gushishikariza abaturage kuko hari abaturage baba bibereye mu byaro batazi amakuru ariko bagakora ubukangurambaga buryo umubyeyi agomba gukingiza umwana we uko ikindi nashakaga kumubaza ariko hino amagambo kubera ko hari benshi bategereje
nk'ubu ngubu nanjye wenda umubyeyi wanjye ibyo ngibyo wenda by'imbasa ntabyo azi ntazi uko bakingiza umwana wenda ngewe ngize mu myaka cumi wenda mfite imyaka makumyabiri n'itanu ariko numvise ko hari ikibazo cy'imbasa kandi mfite amakuru ko atatewe urwo rukingo ese ubwo ngewe nazabigiramo ingaruka cyangwa nagana ikigo nderabuzima ku buryo babimfashamo dore ko mba nzi n'akamaro karwo ye banange urakoze cyane urakoze
urakoze banange ngahe karongi karongi mufite amazi menshi mufite ikivu mufite imigezi najya amazi mbese mujya kuvoma mu bibaya hariho bajya cyangwa bajya koga hajya nawe uyoga ntubura na duke y'umira ni ukuraba ukaraba neza wavuze uti twumvise ingene ifata cyane cyane no kumenya ababyeyi bose bakamenya uko iyo ndwara ifata n'ibimenyetso byayo nyuma ukamenya n'ingene bayikingira kuyikingira no gukora isuku ni ukuvuga ukirinda gufata umusarani hanyuma ngo cyangwa gakora ahantu hegereye umusarani naho huba ku ikariso hanyuma ntuhave ujya ku ni ukuvuga gukaraba neza n'isabune kugira ngo rero abantu urukingo rurahari urukingo ruhari twavuze urukingo impamvu runanirwa ariko uwakingiwe ntagira ingaruka nk'iz'utakingiwe uwakingiwe nubwo yarwara ntabwo ibyoroheje nk'uko nabivuze ariko utakingiye yamaze kumufata akaba umubiri wiwe utirwaniyeho neza ashobora kugira za ngaruka zihambaye akabura ibice by'umubiri bikaba ntibikore ubuzima bwiwe bwose akagendera ku mbago kandi biturutse kuri iyo ndwara akazagendera ku mbago akaba ikimuga cyo gufashwa ubuzima bwiwe bwose kandi ari umuntu yari akomeye ni indwara mbi cyane rero ibyo abantu bagomba kubyumva nibwo nibaza kamirindi atanga ibiganiro urumva uri karongi uri kuratwumva kuva karongi turi hirya no hino mu isi ni ukugira ngo abantu bose bumve neza iyo ndwara iyo ariyo kandi iyo ndwara ko itwugarije cyane cyane ifata abana abakuze navuze yuko ntibagira ntibasinzikana ngo bajye mu gupfa cyangwa se bajye kugira ubumuga ariko barayikwiragiza nayo mpamvu bangamiwe n'ubumuga urukingo ariko tubanziriza tukabanziriza kugira ngo bagire ingaruka mbi bazokure nk'abandi bantu bagira icyo bimarira ntibabe abantu bo gusabiriza bagendera ku mbago muhora mubona benshi bajya b'imbago hajya bagiye babona bibaye uko bari abana cyangwa ari abangavu kenshi usanga byatewe n'iyo n'iyo n'izo mbasa ni ukuvuga rero umuntu atakingiye yarengeje iyo myaka nk'iyo myaka y'iwawe ufite nta mpamvu ubu kuko urukingo bujya ruragurwa amafaranga runahenze rugomba guhabwa abo bantu benshi benshi cyane uraza abana bari muri munsi y'imyaka itanu aho mu rwanda bashika hafi ibice birenga mirongo ibiri na bibiri ku ijana ni abantu benshi cyane urumva nibo bahegwa kandi nibo babangamiwe n'izo ngaruka haba gupfa cyangwa se kumugara burundu niko se muganga u- uvuze ko urukingo ruhenda none se abo bana bo baruhebwa ubuntu ariko
Eh, nibyo nibyo cyane ubanje ikibazo cyiza cyane kuko eh, uru ni urugamba rw- isi yose yahagurukiye ibihugu byose bi- bishyiramo amafaranga eh, bigaterateranya bigacisha mu ma mu masosiyete ah, ah, yita ku magara y'abantu ku mashyirahamwe mpuzamakungu za unicef eh, za oms eh, za gavi za rotary international ah, ni- ni bi- na- ni amashyirahamwe menshi cyane agenda aterateranya eh, ah, ah, ashyiramo amafaranga hariho n'amashyirahamwe matoyi tutiwe turavuga urazi muri ibi byi- byitwa bya fiskalite muri bino bihugu iyo u- ufasha muri mu mu mu- mu- mu- mu iterambere mu mu bintu eh, byo gu- bya- byo guteza imbere imibereho rusange urakurwako n'imisoro hanyuma bigatuma abandi bantu nabo babonerwaho izo nkingo zigakorwa hanyuma bakazishyira abazikeneye aho ngaho m- kuri ibyo bintu oms mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa cumi nimba nibuka neza yanditse raporo nyine i- i- ntoya yo ku ku bibazo by'imbasa muri iyo raporo ivuga yuko isi iramutse iranduye imbasa ubukangwe yabika umutungo uri hagati y'amadolari miliyari mirongo ine na miliyari mirongo itanu amadolari y'abanyamerika ubwo rero aba- abazi imibare nimuyashyire mu kinyarwanda mu banyarwanda no mu marundi ibyo ari byo byose murumva ko ari akayabo koko ni ni- birahenda rero koko nk'uko muganga ko nakuze com abivuze hanyuma banange tumwibutse yuko urukingo rwa mbere rwizewe barubonye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu ni dogiteri thomas francis w'umunyamerika urukingo yakoze barutera mu rushinge hanyuma hashize imyaka ntibuka neza nabivuze mu kiganiro amerikana hari undi muganga wakoze urundi witwa jonas solk nawe ni umunyamerika yakoze urundi rwo baha abana ba- babahaye udutonyanga mu kanwa no ku ifoto ya facebook vewa radiyo yacu mwabibonye twashyizeho ifoto umwana barimo bamuha akantu mbese barimo bamuha udutonyanga tw'urukingo rw'imbasa urucansho rw'ubukangwe kuri telefone dufite gakwavu igisagara na bizimungu jean claude tubanzirize kuri gakwavu bizimungu we wihanganye nda- ntabwo ngu- ntabwo nkwibagirwa rwose gakwavu we
karabe karabe tomasi we hobe hobe
uraba uraba kristo yeza akuzwe iteka ryose ariko rero mujye muramukanya mu kinyarwanda yezu mwazaniwe n'abazungu kuki yasimbuye abanyarwanda twikomereze karagaciyemo nuko nuko uri hehe uherereye hehe bwira umunyi- bwira umutumirwa aho uherereye
Eh, ni gakwavu igisagara mu rwanda i butare ye mu majyepfo y'u rwanda hafi y'uburundi
Eh, nuko gusha ku ngingo rero
eh, icyo ngiye ngo mbaze umutumirwa wacu Mhm.
ah, kubona akenshi eh, iriya ndwara y'imbasa igaragara ahantu hagiye ari mu byaro niko navuga ese hari icyo barimo baradukorera ku buryo ruriya rukingo no mu byaro twazajya turubona mu buryo bwihuse kuko akenshi urukingo rw'imbasa twebwe turwumva mu mateka
Nuko, ikindi yego.
yakongera akatwibutsa yakongera akatwibutsa ni ibihe bimenyetso biza ku muntu ku buryo umuntu yahita avuga ati indwara y'imbasa igiye kunyibasira Eh, yari yabivuze nuko nyine wongeyeho uti abitwibutse nuko nuko urakoze gakwavu we
urakoze cyane tomasi we mu Eh.
akazi keza Ye.
Eh, ndashimiye gakwavu koko eh, eh, nibaza yuko kumbe ngira ntabisobanukiwe urukingo eh, rw'imbasa aho muri gisagara muri butare rurahari rurahari ntigera rubura kandi rutangwa ku buntu Eh, ni ukuvuga ababyeyi basabwa kujyana abana babo mbere hari n'igihe bagira isekeza isekezo ryo gukingira bagakingira abana kugira ngo eh, bazamure eh, i- i- imibare babone ko uwo ari we wese yashi- ya- ya- yagezweho eh, n'urukingo ibyo biriho Nu- ni ukuvuga ibyo ni si- si- leta y'u rwanda siyo ina- inarugura twavuze amashyirahamwe twavuze ni ni ni ni ukuvuga ni ni ubufasha ni ubufatanye eh, buri mu isi kugira ngo icyo cyorezo cy'ubukangwe eh, kiranduke kuko hajya gutunga abantu b'ibimuga bamugaye ba- si- ni ibintu biteza inyuma igihugu ariko utanze urwo rukingo abo bantu nabo bazoteza imbere ibihugu byabo ni ukuvuga umuntu wi- atishoboye n'uwishoboye bari mu isi uca wumva yuko ah, ufite umwana w'ikimuga ni umuzigo kuri wewe uba wikoreye umuzigo ubu- ni ukuvuga ugomba kumufasha ubuzima bwiwe eh, nawe kumbure utanifashije ugasanga bibaye ikibazo Na- naho rero eh, uburemere bw'iyo ndwara buri ugiye kuraba mu by'imibereho cyangwa mu by'ubukungu Eh, ugiye kuraba mu by'imibano naho n'abantu baba bakengeretse na urazi ba- abantu babisabiriza bagendera ku mbago ni abantu umenga ntibakwije ntibari abantu nk'abandi ariko eh, ari byatewe n'ubwo burwayi urumva birashoboka rero yuko eh, byize ni- bimera neza ni uko abantu bose bagira eh, urwo rucano bageraho kandi leta y'u rwanda eh, igiye kureba kuri ku, ku mibare eh, bari imbere mu ba- mu ba- mu bakingira abana mu turazi ku mugabane wa afurika mbere no ku mugabane w'isi hanyuma ibimenyetso nabyo nubwo nari nari nabivuze eh, um- iyo umwana ya- yanduye iyo virusi eh, araheza mu minsi eh, nk'itatu gushyira kuri itanu nta- ntabwo atindaho ahita atangiza ibimenyetso ukabona afise eh, eh, eh, arashyuha gahoro ntashuha cyane ariko akagira ni ni- ni- usanga umenga afite ni- ni- eh, ni ibiseru eh, aribyo twita eh, eh, twavuga bijya bica mu mazuru aka- aba- ama- akazana eh, ibiseru byo mu mazuru ak- eh, birongeraho ndarimwe ariko si bose nyuma aka- aka- ugasanga arafise no guhitwa gake bit- bidakabije Eh, mu nyuma niho uzosanga atanguye ikizobikumenyesha ko ari ubukango kuko ibyo bindi umwana wese ashobora kubigira Eh, haba ubushyuhe gu- gu- guhitwa ku- abo abana bose barabi- ba- mu ndwara nyinshi usanga ibyo bimenyetso birimo ariko ikimenyetso nyamukuru ubire- u- u- u- uheze ukabireberaho ni uko atangura utangura kubona amaguru amaboko cyangwa imitsi ita- itari bukore itagikora ari umwana atari kugenda bikanga ko agenda ari ujya yicara bikanga ari ujya ubona ariko ara- a- yishimye ariko nka eh, u- ugasanga arazamura amaguru arashyira utuboko hejuru ntibikunze Eh, aho o- uca utangura kwibaza yuko iyo aba yafashwe n'ubukangu ukamunyarukana kwa muganga hakiri kare hakaba n'abandi bafatwa bi- iyo bigiye kure u- utinzeho gato ugasanga atanguye no kubura ingene ahemuka ni ukuvuga hariho inyama ituma du- izamura ibihaha kugira ngo duhemuke iba yamaze gufatwa Eh, muri icyo gihe uwo mwana kumurokora biba ikibazo kuko eh, atanyarukanye kwa muganga cyane rwose ngo amufashe ibyuma bifasha guhemuka ubwo nyine ashobora guhe- gu- gu- gu- guhema biba byanze ahita yitaba imana
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muganga konakuze koma yazobereye mu ndwara z'ibyorezo turi kuganira ku ndwara y'ubukangwe indwara y'imbasa kuri telefone dufite bizimungu jean claude bizimungu we
karame karame uraho urakomeye
turakomeye turakomeye nta ribi yewe bwira umutumirwa aho uherereye
Eh, duherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu ntara ya kivu y'amajyaruguru mu karere ka masisi ye ni uku gusha ku ngingo rero
ubu nashakaga ngo mbaze uwo mutumirwa
yego Nkuriki- nkurikije ibimenyetso abyaje kuvuga biranga nyine iriya ndwara ubundi twebwe n'iwacu ibyo bintu biba bibayeho dukunda kubona umwana yi- yabaye nk'akamaramara ariko ntabwo muri ibyo bintu muganga aje gusobanura njye nta narenze ko ari ishobora kuba ariyo mbasa ariko twebwe iwacu ntabwo ikigaragarayo cyane kuko urwo rukingo akenshi n'urukunze gutangwa cyane cyane Mhm. nubwo ikibazo nkagira mubaze Yego.
none
yego none iyo ndwara ishobora gufata umuntu uri mbese umwana umaze igihe kingana iki kuko njya ahantu ndi ntabwo mbasha kubakurikira ku mirongo ariko uretse ko nabonye ingingo gusa muriho nshaka ngo nsobanurire mbese iyo ndwara yafata umwana umaze igihe kingana iki se bishobora kumugaragara aho amaze nta mezi nangwa n'imyaka ingahe
ariko rero yari yabivuze ubwo nuko utakurikiye ibyo ari byo byose aragusubiriramo nuko nuko urakoze
yego namwe murakoze kandi turabakunda cyane aho ma- masisi muratwumva neza
Bu- tu- tubumva iyo tugeze ahantu hegutse cyane ariko njya ahantu ndi ni ahantu ho mu kitaba ntabwo mbasha kubakurikirana
ku mirongo migufi ya ntabwo ushobora kutwumva
oya mbakurikira ku telefone eee nuko nuko wateye imbere bizimungu bizimungu urakoze
yego namwe murakoze
Eh, yego bizimungu jean claude ngahi masisi eh, muri kivu y'amajyaruguru Eh, ni- hari ah- ah- nkunze kubona ibihugu byinshi birimo ibibazo byo kugera ku baturage byaba ibibazo bi- byerekeye umutekano cyangwa se eh, imihanda cyangwa mbese ni i- amateme yacitse cyangwa se usanga ari inyanja Eh, ibyo byose ni ibintu eh, ba- aba- a- bagwanya imbasa baba bazi nayo mpamvu uri kuravuga uti inkingo ziraboneka natwe- namwe zirabageraho ibyo ndabyishimiye cyane kuko eh, muri ibyo bice murimo eh, bifise u- uko eh, byihariye kugira ngo eh, ibikorwa byo kwa muganga eh, bibagereho Eh, bibagereho kandi mu gihe mu byifuza kandi mu gihe bikene- bi- bikenewe Eh, rero in- umwana afatwa ashobora gufatwa afite amezi cyangwa afite imyaka kenshi abo tubona bashika mirongo icyenda ku ijana ni abana bari munsi y'umwaka umwe eh, gushi- kugera ku myaka itandatu Eh, abo o niba usanga ari bo benshi cyane eh, bazokura bamugaye ari ibimuga ntihazo uzo- uzojya ubona bajya abantu bagendera ku mbago akubwira ati je nakuze mugaye nagiye mu ishuri imeze uku ni gake usanga yagiye kumugara akuze ariko nubwo nabo ba- bahari ariko ni bake cyane Mhm. hanyuma hari nteziryayo antoine eh, yanditse kuri vo radiyo yacu kuri facebook nyine y'ijwi rya amerika ati abahanga bavumbuye urukingo rw'imbasa cyangwa se ubukangwe bubahwe naho irangabiye aroni Mm, atese ati imbasa cyangwa se ubukangwe no muri amerika irahari oya muri amerika bavuga yuko yahacitse burundu mu- guhera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda ariko rero nyine amerika nayo yigeze kugira ibibazo byinshi cyane by'ibyorezo bikomeye cyane byari byarabateye rwose ubwoba byarabakuye umutima nuko bagira amahirwe rero abaganga bavumbura urukingo nk'uko nabivuze rwa mbere rwabonetse mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu nuko niko se muganga ubundi nk'aho ngaho mu, mu, mu, bi- mu bihugu bikomeye naho abana kuko mm, mwebwe muri muri diaspora mu- mu- mu- mu- mufite abana bakiri bato naho nabo baba- babakingiza ku buntu babakingira ku buntu
Eh, urwo urwo rukingo nibyo rutangwa hose ku isi Eh, nta gihugu na kimwe gitanga urwo rukingo kandi mu bihugu byinshi byo byo ku isi ni nk'itegeko ni nk'itegeko nk'ayi burayi ugomba kubugira ikarita ukagenda kuyandikisha eh, mu mu mu butegetsi y'uko umwana wawe yakingiwe Eh, ni ukuvuga eh, nk'uko nabivuze naho muri amerika hose abana barabakingira nta hantu na hamwe kuko nk'uko nabivuze n'icyorezo gishobora kwibyukiriza kigasubira ku- ku- kumera nabi isi isi ikage- ikabamwo abantu b'ibimuga bagendera ku mbago cyangwa ba- bagapfa benshi ni na- icyo icyo kuko hariho igitera mu myaka yashira abantu bose barabizi ntiba- ntibagomba yuko icyo cyorezo su- gisubira ku- kuwirirana ngo kigaruke ni ukuvuga rero bazitira bataronerwa eh, bakagomba ku- gukinga eh, icyorezo eh, iyo ndwara kubera n'urukingo rurahari kandi rutangwa ku buntu bose nk'uko nabivuze iyo urukingo rudatangwa ku buntu ni ukuvuga eh, iyo ndwara abantu eh, azobwira ati genzagenda niyo nabona agafaranga kandi cyangwa nakavuga ati ntawe wanjye arwaye abantu ntiturabona akamaro k'uru- ko gukingira ko kuzitira utaronerwa ahubwo bakagomba kujya kurwana n'uburwayi kandi hari ukuntu bari kubwikingira byoroheje Mm. Njye ndibuka ko nkiri umwana a- ababyeyi banjye bajyaga banjyana ku ivuriro bakadu- bakadu- bakadukingira nari naratangiye kumenya akenge gatoya ndabizi ko bankingije hanyuma nanone uko nagiye nkura nabonye mu rwanda bimeze nk'itegeko koko itegeko ryiza birumvikana ko u- u- ababyeyi bagirwa inama yo kujya bagira gutya baka- baga- bagatwara abana ku ivuriro bakabakingira mu gihe ki- iki iki- iki ni iki barakibabwira ni ubuntu ndibwira ko no mu burundi ariko bimeze nabo umubyeyi bamubwira bati jyana umwana kwa muganga bamukingire hari indwara eshanu muganga wazitwibutsa indwara eshanu bakunda gukingira abana bakivuka usibye imbasa yonyine
yego cyane hariho ni- ni- ni- si si- si eshanu gusa zirarenga ariko nk'ubu Aha, aha.
wazivuze harimo akivuka urabona bamuha iyo ya poliyo ah, bakamuha maze ukwezi ukwezi n'igice bakamuha eh, ugw'igituntu eh, nyuma hanyuma bakamuha n'ugw'imbasa eh, imbasa rugaruha rutanga ku mezi atandatu cyangwa icyenda bivana n'ibihugu Eh, ha- nyuma hariho eh, n'urwa difiteri kokerishe tetanosi eh, ubu ba- hariho n'ibihugu bishyiramwo n'urwa rujanye nu- ibyo ibi twita hepatite eh, canke oreyo ni ukuvuga eh, by'amasambabwika Eh, hepatite ni bazi- ni izi ndwara zi- zifata mu- zifata umwijima Eh, na- eh, nazo ba- ba- bivana n'ibihugu bivana burya n'indwara zikunze kwibasira ah, abana Eh, ariko mu rwanda ni ni izo mpejeje kuvuga ni ukuvuga eh, i- i- izo zitanu mpejeje kuvuga ziba zirimo kandi izo ziza imbere Izo- umwana no kuvuga aba agomba kumuha amahirwe yo kugira ngo eh, ashobore eh, kurwana n'ubuzima yongereze eh, ubwirinzi bw'umubiri eh, cyane kugira ngo eh, yi- ajo- azoshobore kugira amahirwe yo gukura yego kandi izo zose bazitangira ubuntu
zose n'ubuntu ni ukuvuga mbere iyo umwana agiye kwi- kwivuza iyo iyo batwaye umwana kwa muganga kenshi batwarwa na ba nyina wabo iwacu ariko burya eh, n'abagabo baba bakwiye kuva hasi bagatwara abana kwa muganga bakabaheka umwana eh, ngira- murabibona abantu batembera hirya no hino hariho abagabo aribo barera abana cyane rwose ibihugu kandi bizwi ata bibazo birimo eh, karagaciyemo ariko twaragira ngo si yego si igikorwa cy'umugore gusa ni igikorwa cy'umuryango rero iyo umwana agiye kwa kwa muganga baraheza bakamurabira mu ifishi yiwe be- ba- bakaraba yuko at- atacerewe cyangwa se ataragera iyo rero babona ko uburwayi bwiwe bumu- bu- bwotuma ana- anakingirwa ahita akingirwa akagenda akingiwe nyuma bakamuha randevu eh, y'igihe nyina wiwe azasubirirayo yego twibutse ko imbasa ubukangwe yandura cyane nk'uko muganga yabivuze ni byiza rero gukingiza abana hakiri kare mukabimenya ni ubuntu nk'uko muganga bisobanuye n'umuryango oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima naryo rihora rigira inama abantu kujya kuvuza gukingiza abana babo za leta nazo ni uko zihora zibakangurira nk'uko rero muganga abivuga ni ubuzima bw'abana banyu ni ubuzima bw'igihugu kuri telefone dufite lowu abayidingi sitizeni niko yanditse amazina ye kuri ku ijwi kuri kuri fesibuke ijwi rya amerika vewa radiyo yacu niko sitizeni we
muraho neza nyakubahwa tomasi
nanjye umenya nzaba nyakubahwa nuko nuko urahura urakomeye
komera komera cyane pasika nziza twese nk'abitsamuye nuko bwira rero umutumirwa ndabizi witwa twagira yesu ariko byibwirire umutumirwa umubwire nawe uherereye
eee mutumirwa rero ngewe nitwa marcel twagira yezu ijwi rya amerika ni radiyo yacu nkaba mperereye mu murwa mukuru w'igihugu cy'u rwanda u rwanda rw'imisozi igihumbi mfite Yeah.
rero ibibazo ngewe kukubaza bibiri ariko rero Kuvuga ngo mu magambo twabonye- magufi yego ubivuge Eh, mu magambo ni ibibazo magufi bigufiya Mm,
twabonye ejo bundi kovide cumi n'icyenda igenda yihindura yihindura yihindura bitewe n'uburyo n'ubukana bushyashya yazanye ba- bakavuga ngo yahinduye uturemangingo imbasa yo muri mirongo irindwi ni nayo y'uyu munsi yo ntabwo yigeze yihindura icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri uku kwandura ko yandura vuba ntabwo ibikoko byo mu ishyamba cyangwa se ibyo mu ngo bino tworora intama n'inka byo byaba biyifata wenda ikaba ishobora kuva ahantu ikibagirana ariko iri mu gikoko nyuma runaka twazarya inyama zidapimye cyangwa amata tukaba dushobora kongera kuyinywa ntabwo iyo ndwara abantu bayisangira n'amatungo ni ibyo bibazo bibiri nari mfite murakoze twagira yezu marcel nawe urakoze aka kabazo ka kabiri yari yakavuze ariko buriya nimba wacikanwe arongera abikwibutsa urakoze cyane twagira yezu we
sawa hari undi ntabwo ndi kumva kuri efemu niyo mpamvu oh Eh, nta kibazo ubu urakumva ariko ariko rero ushobora no kujya kuri kuri yutube kuri facebook kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu akadomo kamu wakurikiranaho
yego rwose ndabizi ye nuko nuko twagira yezu we urakoze cyane
murakoze namwe
Eh, ro- eh, citizen kigali twagira yezu ura- eh, no- i- utubazo twawe uti virusi eh, ko mwabonye ya kovide bavuga ko yihindagura ni ni n'iy'ubukangwe cyangwa imbasa iri- ziri- nayo irihindagura nibyo irihindagura Eh, dufite eh, imbere eh, dufite ariko ntiyindagura cyane kuva i- i- ivumbuwe eh, imaze kwiyindagura inshuro eshatu izo izizwi Eh, ni ukuvuga eh, hariho eh, i- izihindagura kubera urazi virusi zose niko zikora kugira ngo n- kumbe eh, ndagacishemo Eh, virusi buriya kugira ngo ibeho iro- i- iron- i- i- irondoke cyangwa eh, eh, yororoke igomba gu- eh, kugenda gukoroniza eh, no- uturemangingo tw'umuntu rero uturemangingo tw'umuntu tw'iwanjye si cyo kimwe n'utw'iwawe ahubwo hariho itandukanirizo uko rero ugenda ij- ijya mu turemangingo tw'umuntu iva mu twundi ijya mu tuwundi igomba eh, kugira adaptation ni ukuvuga igomba ku- eh, kumenyerana n'utwo turemangingo ni nka kujya k'umuntu wewe wumva ngaho ukajya mu- kuba mu butayu ugomba kuhamenyera si cyo kimwe n'i kigali Eh, nuko nuko rero nu- nutwo na virusi niko zikora si si iy'ubukangwe cyangwa imbaza gusa ni virusi nka zose niko zikora Eh, niyo mpamvu ubona n'ubu eh, usanga hariho ukuntu yihindagura ikindi nacyo yihindagurira ko gitu- ari nacyo gikuru ni uko iyo batanze urukingo haba hariho uturemangingo eh, um- umuntu w'umwana agenda kuzana eh, tujya kumva iyo ntuzeye iyo iyo twumvise iyo eh, i- iyo virusi yinjiye tukajya kuyirwanya nayo ikirwanaho Iri- mu kwirwanaho irihindagura igomba ku- kugira eh, ukundi yis- yis- yi- yi- yi- yikingira ikagira utundi tuntu tw'uturemangingo izana nayo kugira ngo nayo igume irondera ka garemangingo iza ku- ku- kororokeramo naho rero bituma eh, n'urukingo umaze kubona n'urukingo ruguma rukorwako ubushakashatsi ntirwama ari rwa rundi ba- bahakorwa ubushakashatsi kugira ngo barabe ubwi- ubu- ubu- ingene yihindaguye eh, ub- barabi urwo rukingo ko rugikora rugifatana no kurema ubwirinzi buhagije nyaho rero iyo rero wari kurambaza uti ibikoko oya iyo ndwara ihanahanwa n'abantu gusa ariko mu mazi iyo migeri ibiriyo hari aho umuntu agenda nko kwituma akajya ku musarani mu mazi murajya mu nzuzi abantu banywa imigeri ikaba irimo akayifata kuko ayo mazirantoke cyangwa se umusarani uba urimo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murakurikira ikiganiro murisanga umutumirwa ni muganga ko nakuze komu yanonosoye iby'indwara z'ibyorezo ni indwara zandura nyine indwara z'ibyorezo akenshi ziba zinandura niwe rero turi kuganira ku bibazo by'imbasa cyangwa se ubukangwe ese iravurwa nta muti ifite ariko irakingirwa hakiri kare abana cyane cyane kuko ari n'abikunda gufata mujye kubakingiza hakiri kare ibyo ngibyo muganga yabisobanuye bihagije kuri telefone dufite umusaza ngeze ndore umusaza we
amaguru ni meza uraho urakomeye
ndaho ndakomeye meza neza rwose ndashima imana yehe uherereye hehe
ni mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gicumbi hano ku murenge wa bwisi ye gusha ku ngingo
mbere na mbere ndashimira umutumirwa kose kutubwira byinshi byerekeye ku ndwara y'imbasa kuko yugarije isi muri rusange ahari nkashimira nk'amwe mu itangazamakuru kuba mwamuhaye umwanya rwose mukagira ngo kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tugire tugire uruhare mu kiganiro rwose ni ukubashimira ye urakoze nawe kudutega amatwi ariko urabona yuko indwara y'imbasa ni indwara ikomeye cyane ariko nkaba mfite nk'ikibazo namwibaza ko byinshi yanabisobanuye yego ese arabona umuntu uko umuntu yayirinda kugira ngo neza umuntu ashobore kuyirinda ese ashobora ko umuntu yayirinda atubwire wenda nk'ikigero cy'umuntu cyangwa se ikigero cy'imyaka runaka aho abantu bafite ibyago byinshi cyane kwandura cyangwa se abantu bizahaza mu gihe bayanduye kurusha abandi bose atubwire kuko n'ubundi umuntu iyo abajije hari benshi abajije batashoboye umwanya wo kuba babaza ngeze ndore ibyo byose yari yabisobanuye ariko rero nyine reka abigusubiremo mu magambo makeya urakoze cyane ye
urakoze ngeze ndore aho muri gicumbi mu majyaruguru ni icambere cyo kwirinda ni ugukingiza abana kuva ku mezi abiri ni ukuvuga hari n'ibihugu bigenda ku kwezi n'igice hakiri kare umwana yavutse ntimukomeze mubyina mwabonye umuntu mushya ariko mumenye no kumukingira kugira ngo ahangane n'ibibazo by'ubuzima azogire ubuzima buzira umuze ni ukuvuga agomba gukingirwa icyo gihe hanyuma agashobora ikirangaminsi ingero uzaza ukurikiza ikingira ry'uwo mwana ni ukuvuga ubwo ni icyo cyonyine gusa cyatuma uwo mwana atazaba ikimuga ngo abe umwe agendera ku mbago cyangwa se umwe agendera mu kagare cyangwa umwe atacyo yishoboye aguma kukumva ahari icya kabiri ni ukumenya yuko gukoresha isuku n'isukura cyane cyane mu kunywa amazi meza y'isuku ni ugukaraba n'agasabune ntushyire ibintu mu kanwa cyangwa umwana cyangwa hajya abana bakina muramaze kubibona abana bagenda kwa muganga muranda bibona yewe bagahana abana barangoye araba simbagiza bahana araba uwiwe uwundi araba uwiwe burya ntubuzi neza ingene yamuhanaguye ku mwanda mukuru ni ukuvuga ntubuze intoki ziwe ingene zimeze bijya no kubyirinda ni ukubyirinda umwana akareka kuzari bamukora ku minwa bijya bamumyira bamumyira ikimyira bagakoresha iby'isuku bigizwe n'isuku ntibapfe gukozaho intoki kuko izo ntoki ntuzuze aho zakoze nyuma mugakoresha utuzu twa sugumwe ni ukuvuga imisarani mukayipfundikira mukayigirira isuku haba amazi haba kuyipfundikira isazi ntizijemo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda noneho kuri telefone dufite kezimana valentin kezimana nduzi nimero iyo ariyo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kezimana urahura urakomeye
ndakomeye rwose cyane nibyo uri muri repubulika ya demokarasi ya kongo
yego cyane amajya hehe
aho bita mu gisagara cya bukavu yeee gusha ku ngingo
ndiko ndaraba iyo ndwara ya y'ubukangwe y'ubukangwe
yego
hamwe hamwe izerekeye isuku barikurikiza mugabo
iyo radiyo iyo radiyo iri inyuma yawe wayigabanya iyo radiyo iri inyuma yawe waba uyigabanyije
yego nuko nuko komeza turimo turaraba iby'isuku turabikurikiza mugabo ariko iyo ndwara ikaguma yisubiriza none umuti burundu urashobora kuboneka
yego komeza
yego tuba turaraba nka amasekeza yaba yabaye mugabo tukabona biguma biba umwaka yose imyaka yose byiza borondera ukuntu borondera urundi rucanjo ruyikuraho burundu uwo ni umuti numva ushaka kuvuga ahari ye reka muganga arakubwira nimba bakora ubushakashatsi usibye ko yigeze kubivuga ubushakashatsi bw'imiti nuko nuko kezimana urakoze cyane
yego murakoze namwe ahubwo akandi kabazo utaragenda mwebwe efemu y'ikarongi murayumva mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu
oya ntatwumva kabisa eee nuko nuko urakoze rwose
nawe murakoze nawe yeee muganga nibaza yuko yego kamwe nibaza bukavu ni karongi nibyo hari intera ariko hari intera umuntu agiye kuraba karongi na bukavu keretse umanuke za rusizi urabona hariho n'ijwi riri hagati ni intera nibwiraga yuko byaba bigoranye cyane bivana ni n'uwo murongo uko ungana mwabahaye ye nibwiraga yuko kubera ari ku musozi muremure ahari byakunda nuko ye byashoboka ko bukavu naho ni harehare ni hejuru muri arititide burya ni hejuru ariko ngiye ku kibazo cyiwe valante umuti burya w'amavirusi aho bigoraniye abantu kugira ngo babyumve neza ni uko nk'uko nabivuze virusi iyo yinjiye mu muntu ntishobora kororoka ngo ujye kugwirirana itagiye mu turemangingo tw'umuntu igomba kujya mu turemangingo tuyakira iyo rero tuyakiriye twa turemangingo dushobora duhita dukora uko tudashobora gukora ariko muhora mubona bice bihinduka bimwe bita ngo ni kanseri ngo yarwaye kanseri kanseri ni ukuvuga ni uturemangingo dukora uko tutagomba gukora kubera twahinduwe n'iyo virusi
ariko se hari ubushakashatsi bw'umuti nk'iya poliyo iyo ariyo mbasa cyangwa ubukangwe ni ukuvuga ajya ku turemangingo dufatiye ku bwonko no ku musokoro ahaba mu ruti rw'umugongo ubwo buremangingo ikabuhindura ugasanga rero kariya gace kagira komande y'uko umutsi ukuguru bibuja cyangwa bikora ikintu ugatuma nk'urutoki umuntu cyangwa ugatera umupira cyangwa ugatera ukuguru ugatambuka bidakunda muganga twirukanse cyane kubera ko dushigaje amasogonda makumyabiri hari ubushakashatsi bw'umuti buriho burahari bugumaho ubushakashatsi bwamaho bi- bi- ni ni ikintu gihoraho kugira ngo turabe ingene mbere n'ubucanco bwoba rumwe umuntu akabuhabwa bimwe eh, ubuzima bwiwe bwose nk'uko ni- n'izindi nshanzo ziriko ziragira bwoko ubushakashatsi Muganga Mbere ko n'imiti- nakuze n'imiti koma, ika- ika- ikagira- ikabaho.
wazobereye mu ndwara z'ibyorezo twaganiraga ku bukangwe cyangwa se imbasa ndagushimiye cyane namwe banywanyi b'ijwi rya